iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka hateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze neza mwese iyo raporo twayisomye twayirabye ariko dusanga by'ukuri ni ibintu begeranije yari isanzwe itungwa mu yandi maraporo uyu ni martin iby'abandi umushikiranganji w'uburundi ajejwe gateka kazina muntu imibano ugushikirana n'iterambere rirama mu gihugu avuga kuri raporo nshasha yarayisohowe na human rights watch ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu iyo nkuru kumwe n'urugendo rw'abakuru b'ibihugu bya afurika n'abaserukira amaleta yabo bari mu rugendo mu burundi n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato kaze mu biganiro vy'iradijwi rya amerika dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na aloise bigirimana aloise
mwaramutse uriyana mwaramutse inshuti mwese muduteze abiri aloise bigirimana kuri mikoro tuyahereye muri sudani y'epfo umukuru w'abarwanya leta ya sudani y'epfo rick mashere yaremeye umu- yaremereye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban kimune ko yiteguye gusubira ku murwa mukuru juba mu kwezi kwa gatatu kuza gufata ikibanza cyiwe cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni mu kiganiro bagiranye kuri telefone ejo ku munsi wa kane mu kiganiro yahaye n'ijwi rya amerika ejo ku munsi wa kane rek mashare amenyesha ko akirindiriye ko intambwe ya mbere yo gutegura ibijyanye n'umutekano irangira imbere y'uko asubira ijuba nk'uko bitekanijwe mu masezerano y'amahoro bashize ko umukono ban kimune yifuza kumenya igihe mashari hazosubirira ijuba kurahira mu kibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kugira hanyarutswe ishingwa rya leta y'ubumwe mfatakibanza iyo leta igamije kurangiza intambara no kugarukana amahoro muri icyo gihugu gishashe cyavutse ku isi mashare amenyesha ko ban kimune yemeye gufasha mu ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano ibyo yabimenyesheje inyuma yaho umutegetsi mukuru wa oni abonaniye na perezida salva kiir wa sudani y'epfo ejo ku munsi wa kane muyavugwa muri iraki naho abategetsi bajejwe umutekano muri icyo gihugu cya iraki batangaza ko abiyahuzi babiri bitukiri- biturikirije ko amabombe yahitanye abantu cumi na- na batanu abashika mirongo ine n'umunani barakomereka ku murwa mukuru bagidade ivyo bitero vyabereye ku musigiti w'abayisilamu b'abashite uri i bagidade ejo ku munsi wa kane ubwa uwa mbere muri abo biyahuzi yaturikije kibombe ku musigiti uwa kabiri yatu- yaciturikirije ko abonye abajejwe umutekano bashitse aho nyine icya mbere caturikiye nta mugwi n'umwe uratangaza ko uri inyuma w'ivyo bitero amakuru kuri korea ya ruguru leta z'ubumwe za amerika zarashikirije inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano integuro y'urwandiko rusaba gufatira ibihano bishasha korea ya ruguru aho ni nyuma y'aho ico gihugu giherukiye kugerageza ivya nikireyere hamwe no kurungika misile mu kirere ivyo bibaye haheze umunsi umwe gusa leta ya amerika n'ubushinwa bushinwa buzwi ko ari somambike na korea ya ruguru bemeranije gufatira ibindi bihano korea ya ruguru ni nyuma kandi y'aho minisitiri w'imigenderanire n'ayandi makungu w'ubushinwa wang yi agendeye amerika mu minsi iri imbere niho hatekanijwe amatora mu nama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano kuri ico cemezo ambasaderi wa amerika muri oni samantha power amenyesha ko mu gihe ivyo bihano vyo kwemezwa buzoba ari ubutumwa butomoye kandi budasubirwamwo kuri leta ya korea ya ruguru nawe ambasaderi w'ubufaransa muri oni francois delatre atangaza ko ivyo bihano bishasha bikenewe kugira bahashe ico gihugu ku nyifato yacu yo ku no kukigarukana ku meza y'ibiganiro amakuru muri amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika barack obama yarabonanye n'abategetsi bakuru begwa n'ikibazo cy'umutekano muri amerika kugira bavugane uko bakwiye kurwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu abo bategetsi bagizwe n'abakora mu biro vya perezida abo muri departema ya leta abashinzwe igendereza abo muri departema yo kwivuna umwansi hamwe n'abajejwe ikigega ca leta uyu mubonano uri mu mibonano imaze iminsi iba kugira bihwezaho ibikorwa vya leta ya amerika vyo guhasha umugwi wa kisilamu bigeze perezida obama hamenyesha ko intambara ziriko zibera muri iraki na siriya ari zimwe mu zagoye leta z'ubumwe za amerika kurwanya ku isi ariko amenyesha ko mu bitero bimaze amezi bikorwa amerika yarashoboye gusambura uwo mugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu muri iraq na siriya akamenyesha ko yasabye abo bategetsi begwa n'umutekano kubandanya ibitero ku mpande zose kugira basangangure uwo mugwi w'iterabwoba ku mugabane wa burayi naho ibihugu bigize umuryango umwe bwa burayi bitangaza ko byiteguye gukomeza ibikorwa byo gucungera imbibe zabyo kugira bahangane n'ikibazo cy'impunzi n'abimukira kigeze ku rugero rutari bwigere ruboneka mu nama y'abahuje i buruseli mu burigije ku munsi wa kane abashyikiranganji b'intwaro yo hagati n'ab'ubutungane b'ibyo bihugu bumwe bwa buraya baravuganye ingingo zofatwa mu gihe ibitigiri by'impunzi ziva muri tiri muri turukiya byobandanya byiyongera hagati aho inama nshingamateka y'ubudage yaremeje amategeko ku basaba ubuhungiro ejo ku munsi wa kane kugira banyarutse iyigwa ry'amadosiye yabo kandi birukane abadakwije ibisabwa bimwe mu biri muri iryo tegeko ni ukubuza ko imiryango yabemerewe ubuhungiro yemererwa kuzana ababo basigaye mu bihugu bavamwo mu kiringo cy'imyaka ibiri
urakoze aloyizi bigirimana ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo akagwi k'abakuru b'ibihugu bya afurika n'abaseruka ibihugu byabo bari mu rugendo rw'iminsi ibiri mu burundi kugira bafashe gutorera umuti ingorane ziri muri icyo gihugu izo ntumwa zirongowe n'umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo jacob zuma zikaba zije kumvisha abafise uruhara bose mu kurondera amahoro mu burundi ko bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira abarundi babe mu mahoro n'iterambere ejo ku munsi wa kane izo ntumwa zarungitswe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika zarabonanye n'abakuru b'imigambwe mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na consile nibigira ayobora umugambwe ipona yemewe n'amategeko amubwira muri rusange icyo bashikirije ku ruhande rw'imigambwe ku bijyanye n'ibiriko biba mu burundi n'ivyo abo bakuru b'ibihugu baba bajije
jambo make abanyamigambwe bose twashikirije uko tubona kandi ivyo zose twabishikiriza dufatiye ku bibazo bine batubajije babajije bati mbega ku vy'ukuri hariho krize mu burundi ica kabiri kuva amatora abaye mubona hariho akarusho ica gatatu mubona none ibiganiro bibaye vyoheza bikagenda gute hoganirwamwo ibiki ica kane batubajije bati umunyamabanga mukuru wawoni aheruka iwanyu wewe yavuze iki kuri ibyo bibazo byose mwishyuye iki bagiye kubitubaza twamaze gushikiriza uko tubona ibibazo mu burundi ku byerekeye uhagarara uri mu burundi mwebwe ku bwanyu mubibona gute inyishu zotorwa gute icya mbere na mbere ni ugukenguruka kuko ibindi bihugu bitanguye kutugendera biribonera neza ingene igihugu kimeze kandi bitanguye kutugendera byerekana ko bidufise ku mutima mu gihe bidufise ku mutima nk'uko babishikirije bonyine bavuga bati nimudufashe kubafasha turashaka yuko igihugu kiva mu ngorane ku kubera igihugu kiri mu ngorane n'ibindi bihugu bibanyi mbere n'isi yose irashobora kugira ingorane ati mudufashe rero kubafasha ubu rero ikibazo gikuru ni twebwe abarundi kuraba neza ingene twofashanya kugira ngo nabo badufashe aho rero nta handi bizoca atari mu biganiro kandi nibyo twiyemeje ko ibyo biganiro bizoba kandi tuzobijamo duhereye nk'uko ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cerekeye aboja mu biganiro ko nicyo kintu kivugwa cyane rwose muri iki gihe leta y'uburundi iravuga ko ibyo biganiro atanu umwe abyimiriwemwo ariko ikagaruka ikavuga ko abagirizwa ubwicanyi canke abagize uruhara muri kudeta batarimwo ku bwanyu ico kibazo nyamukuru cotorerwa inyishu gute abo bategetsi bakivuga kwiki abo bategetsi uno munsi ivyo ntitwabivuze baguma babwira bati habe un dialogue global ntitwigeze twinjira kuvuga abojamwo n'abatojamwo kubwo umugambi w'abadasiganira ipurana tukagira tuti ico nico kibazo ca mbere cobanza kwigwa kugira ngo abaja mu biganiro bamenyekane icyo rero kubera tutaracicarira ngo tucige kandi aba baserukira ibihugu bashefu deta baje tutigeze tucinjiramo ngo tukivuge kuko ahanini bavuga bati ikibazo hariho abavuga ngo ikibazo ni manda nabo bati iyo manda byaraheze amatora yarabaye mugabo hari ingorane dushaka kubafasha kudufasha rero ni ukugira ngo ibyo biganiro bibe abojamwo rero nico kintu ca mbere coheza kigaharigwa kugira ngo tumenye abajayo n'abatajayo kuko haracariho ikibazo Eh, ku vyerekeye eh, ikibazo bababajije kimwe mu bibazo bababajije c'akama- c'akarusho kuba kamaze kuboneka kuva amatora abereye mwacishuye gute Ah, akarusho kamaze kuboneka ni uko uno munsi uravye uko hari mu kwezi kwa kane canke kwa gatanu canke kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni uko uno munsi biri amatora yaramaze kuba sico kimwe inzego ziriho ziriko zirakogwa kandi ivyerekana nuko ibihugu bitanguye kutugendera vyerekana ko hariho akarusho tugira tuti abantu bose barahagurutse kugira ngo bafashanye ikibazo cy'i Burundi gishobore gutorwa inyishu imbere y'uko abo bategetsi babaza ivyo bibazo mwatubwiye ko mwari mwashikirije ku ruhande rwanyu ivyifuzo vy'ukuntu uruhagarara rwo mu Burundi rwotorerwa umuti murashaka kuducira ku mayange mukatubwira ivyo mwashikirije ku izina ry'umugambi wa desiganayi porona twebwe tu- twashikirije tuvuga ko ibiganiro aribyo byamye bitora inyishu y'ingorane ziri mu burundi ibyo biganiro rero hariho umugwi washyizweho hagati mu gihugu ko nawe nyene woheza ukakurikirana biba ibibera hagati mu gihugu n'ibibera hanze y'igihugu twebwe twongeye dushikiriza tuvuga tuti kandi ibyo biganiro ntibizoryoha mu gihe tugifise abarundi impunzi nyinshi ziri hanze kandi nazo zifise ico ziterera ikindi twashikirije mu gahunda z'isiganira iporona tuvuga tuti ibiganiro vyose bizoba igikuru nuko bitaza bihonyanga amasezerano y'iyarusha ahubwo vyoza biyameriyora gusumba mugabo amasezerano y'iyarusha ntafudike ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka muntu human rights watch ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kwa kabiri ryasohoye icegeranyo gishasha ku gihugu cy'u Burundi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze aratubwira bimwe mu vyashizwe muri ico cegeranyo human rights watch ivuga ko ihunyangwa ry'agateka ka muntu ryafashe iyindi sura na cyane cyane mu gisagara cya bujumbura hadasiba gutorwa ibiziga kuva mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu human rights watch iti abantu barafatwa mu ibanga n'inzego z'umutekano zigaheza zigahakana ko ataruhara zibifisemwo daniel bekere ajejwe akarere ka afurika muri human rights watch avuga ko igipolisi igisirikare iperereza n'urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakoresha inguvu nyinshi kugira ngo bahane bongere batere ubwoba abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwiwe abona ko ibyo bishobora gutuma haduka ubundi bubisha bwinshi ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu human rights watch muri ico cegeranyo rivuga ko hari abantu benshi bapfuye biturutse ku ihohotegwa benshi muri abo human rights watch rivuga ko ari urwaruka rwikekwa kuba ruri mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho bakaba bategwa amabuye amatafari canke bagakubitishwa ivyuma n'igihimba cepfo c'inkoho bita cross mu kugira ayo matohoza human rights watch ivuga ko yabajije abantu bashika ku mirongo itandatu na batatu bari mu mice itandukanye hagati y'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abahohotewe ubwabo imiryango yabo ababibonye mu makaritiye byabereyemwo abaharanira agateka ka muntu abamenyesha amakuru ababuranira abandi bamwe mu bari mu nzego z'umutekano abakora mu buserukizi bw'ibihugu byabo mu Burundi no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'abandi nibo babagijwe Human Rights Watch ivuga ko yasabye umubonano inzego z'igihugu ariko ntibaronka inyishu umuhanuzi ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Wirinyamitwe niwe yahavuye arungikira iryo shyirahamwe ku rubuga rwa Twitter ubutumwa buvuga buti ndugure twamugina turafise ivyemezo bikomeye vyemeza ko Human Rights Watch ikorana n'u Rwanda hamwe n'abagwanya leta y'u Burundi kuri ubwo ntibikenewe ko tuvugana ndugaye twamugina muri ico cegeranyo human rights watch yemeza ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze abantu banyuruzwa n'igipolisi canke abakora mu iperereza rimwe na rimwe bagasaba amafaranga kugira abafashwe barekugwe human rights watch iravuga kandi ko mu isakwa ry'ibigwanisho mu makaritiye hari abagiye barahagarikwa bitubahirije amategeko mu nyuma bagatogwa ibiziga human rights watch igaruka ku bwicanyi bw'aba yabaye mu gisagara cya bujumbura ku matariki ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo shyirahamwe rivuga ko ibiharuro by'abishwe bishobora kuba birenga kure n'iyo ibyatanzwe n'umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe rivuga ko hari abahambwe mu binogo rusangi canke bakajya gutabwa mu bibanza bitazwi Human Rights Watch mu cegeranyo cayo ivuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi yagwije ibitero ikica urwaruka rw'imbonera kureza umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bari muri uwo mugambwe canke abajejwe umutekano ivyo bikaba byaca bikurikirwa no kwihora mu ruvange kw'abajejwe umutekano Human Rights Watch ivuga ko yakoze amatohoza ku myimenyerezo ya gisirikare ihabwa impunzi z'abarundi kugira ihamvye imigwi y'abagwanyi mu Burundi hagati y'ukwezi kwezi kwa gatanu n'ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze ico cegeranyo kiremeza ko ishwabura ry'abagwanyi ryakozwe n'abarundi imyimenyerezo ya gisirikare bakayigirishwa n'abarundi bafatikanije n'abanyarwanda daniel bekere aserukira human rights watch mu karere ka afurika avuga ko ubwicanyi bukorwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi bucagura abategetsi canke abari mu mugambwe uri ku butegetsi daniel bekere avuga ko ivyo bitandukanye n'ibivugwa n'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi zivuga ko baba bariko barigwanira ingorane zikagaruka ku banyagihugu human rights watch muri ico cegeranyo yasohoye ivuye ivuga ko yaba leta canke abatavuga rumwe nayo atagushaka bariko barakora kugira ubugizi bwa nabi buhere mu Burundi ku bwa Human Rights Watch President Nkuru nziza yotegerejwe kudoma urutoke ku mabi akogwa n'inzego z'umutekano agakurikirana ko abakoze ayo mabi bahawe ibihano hisunzwe amategeko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo botegerejwe kubuza abayoboke babo gukora amabi leta y'u rwanda nayo yohagarika gufasha no gushigikira imigwi iriko irahunyanga agateka ka muntu mu burundi human rights watch ribona ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryogira ibishoboka rikagondoza leta y'u burundi ikemera ko harungikwa umugwi wa politike wa oni ufise inguvu zishigikiwe n'igipolisi mpuzamakungu ico gipolisi coshira ibirindiro mu makaritiye arimwo umutekano muke gutyo kigashobora guhagarika ubugizi bwa nabi bukorwa ku mpande zose oni nayo isabwa gukurikirana no guhagarika mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu vya afurika abategetsi mu nzego z'umutekano bafise ivyo bagira mu biriko biraba mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
icyo cyegeranyo cya human rights watch mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na martin iby'abandi umushyikirangange w'uburundi ajejwe agateka kazina muntu imibano wo gushyikirana n'iterambere rirama mu gihugu atangura amubwira uko yakiriye iyo raporo iyo raporo twayisomye twayirabye ariko dusanga by'ukuri ni ibintu begeranije rero isanzwe bitangwa mu yandi maraporo kandi leta ishikirije kuvuga yuko hariho abajije umutekano bakorana n'imbonera ku gice cyo muri leta twaravuze yuko atari byo iyo bagiye nkumbure abo bita ko ari abanyagihugu imbonerakure umuntu umunyagihugu wese asabwa na leta kugira afashe mu by'umutekano mugabo iyo abapolisi n'abasirikare bagiye mu bikorwa byabo bya misi yose twe mu bushikiranganje ntiwabira tubona ko bagenda bakorana ibibazo bijanye no kunyuruza abantu reka kubahohotera kubaboreza igufa vyo vyo mubivuga kwiki ego vy'ukuri iryo raporo ya human rights watch hari n'andi maraporo dufise cyane cyane murazi ko leta y'uburundi isanzwe ikorana neza n'ibiro by'ubushinjwa gateka kazina muntu muri onu hanyuma hariho n'abandi bantu basanzwe b'abahinga barajya gateka kazina muntu ba afurika hamwe n'abasirikare basanzwe mu gihugu cy'iwacu nabo turakorana tukigira ibyegeranyo hari ibyo rero usanga muri iryo raporo ya human rights watch bidutangaza kuko usanga ibirimwo bidahuye na gatoya abantu rero bo bavuga ko bahohotewe abandi bakaboreza ingufa ibyo na cyane cyane bavuze ku itariki ya cumi n'imwe kigarama ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe batera amaka haterwa amakambi aho umushikirizamanza zigenza yarashyizeho umugwi wo kubitohoza turarindiye raporo iyo raporo niyo twafatira kuko twe tuvuga mw'atakazina muntu ko inzego z'ubucamanza z'ubutungane azi dushira kuko nibo baba bafite ubuhinga bwo gutohoza hanyuma ibyo badushikirije tukabikorera ko ariko kandi tuvuga yuko nabyo bashikirije muri amaraporo ya human rights watch ubushikiranganji bwacu tuzobiraba tubisesangure hanyuma turabe inyishu eh, itomoye dushobora gutanga mu gihe nk'uko mubivuga iyo raporo ya human rights watch yoba atari yo ikintu mwibaza coba gituma eh, iryo shirahamwe ryandika raporo imeze gutyo ku burundi nk'uko mubivuga atari vyo vyoba bibi oya ubu haracari kare kuvuga yuko eh, ibintu vyanditswemwo vyose ko vyo atari vyo cane cane tuwe tuvuga yuko igihe ama- aho hose ba- hari amazina bagenda baravuga dusanzwe tuzi neza twamaze gusaba n'ubushikiranganji eh, bw'ubutungane ko bukurikirana kandi bamaze kubikora eh, barugurura amadosiye cyane cyane nk'aho abantu bava ko banyurujwe eh, dusaba ko bagenda hanyuma eh, ku- ku mushikirizamanza mukuru kugira bagende baratanga amakuru ku biba byaragenze aha bumve yuko leta y'u Burundi eh, nta munsi n'umwe zo kwigira inezerwa yuko hari umuntu yapfuye yuko hari umuntu yanyurujwe icyo twari tudashima ni uko mwene ayo maraporo batahereza leta kugira icyo yavuze ko hakiri kare mbere yuko bayasohora naho nyine numva hari igihe usanga amakuru atariyo yamaze gukwira isi yose leta itababwiye n'izindi nzego dufise ko turafise rwa rwego sndh rwigenga atamushikiranganje ataritiriho amategeko nabo nyine bagira amatohoza bakagira ico babivuze ko mbezo bigafasha cane kugira abantu bamenye inkuru y'ukuri muri leta y'uburundi mu bamwinuba iryo shirahamwe human rights watch eh, amakuru yatangajwe ku kibanza twitter ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa kabiri eh, no mu hanuzi eh, mukuru wa perezida w'uburundi williyamitwe avuga ko abatetsi b'uburundi boba baranse guha iryo shirahamwe ikiganiro kuko ngo bazi neza ko iryo shirahamwe rikorana n'u rwanda ayo makuru niyo ego eh, cane cane urumva eh, muri rya raporo yabo baravugamwo by'ukuri ko hariho imigwi yaronse imyimenyerezo mu gihugu c'u rwanda cane cane abantu bo mu makambi y'impunzi baravugamwo ibintu byinshi cane byari bisanzwe bivugwa no mu bindi vyegeranyo vyinshi ico twovuga rero twe kubitwerekeye mu gihugu c'u burundi twe nta kintu na kimwe duhisha kuko leta y'u burundi yiyemeje gukingira agateka kazina muntu uko bigenda kose reka tureke dukoresha inzego zizwi iby'amatohoza hanyuma ibyo zishitse ko tubifatire ko kugira ari umuntu yagiriwe icaha hanwe ari umuntu bamambitse iceyi eh, nawe kimuve ko tukivuga kuri icyo kibazo cy'ubutohoza mwavuze ko muzotohoza eh, kandi n'ibirego byashyikirijwe muri iyo raporo Eh, igihe twabahamagariye kugira ngo mutubwire ibyavuyemo nkaryari ikiringo muduha isango muduha n'iri oya murazi muri bya bindi nyine nabyo nivyo bijanye na demokarasi ukuntu inzego zikora ukuntu eh, eh, urwego rujeje gushira mu ngiro eh, amabwiriza n'amategeko urwo rwego rw'ubucamanza n'urwego rushinzwe amategeko murazi ko bitandukanye bafite ubuhinga bwabo icyo dusaba gusa twe turasaba nk'abantu bajeje guteza imbere agateka kazina muntu bakingira ati mwotunyarukiriza amatohoza kugira ukuri kuje ahabona byodufasha martin nivyabandi umushikiranje w'uburundi ajejwe eh, agateka kazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye yego murakoze namwe frederico nkundikiza ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
umugera wa zika wandukira umuntu ariwe n'umubu iyo umuntu yanduye uwo mugera agira umuriro mwinshi mu mubiri iyo ndwara ikira umuntu aruhutse abantu bakaba badashobora kuyirinda bakoresheje imiti canke inshandago ibimenyetso vyibonekeza kenshi vy'iyo ndwara ni umuriro mwinshi ubuherehere ububabare mu ngingo n'amaso y'umutuku kenshi ivyo bimenyetso bimara iminsi itari mike gushika ku ndwi imwe ni gake iyo ndwara ikomera gushika aho umuntu ajanwa mu bitaro imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugera wa zika wiyadukiza mu bice vyo mu karere ka afurika mu bumanuko bushira ubuseruko bw'akarere ka aziya no mu mazinga yo mu karere ka pasifika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu mu karere ka amerika pan american health organization ryaragabishije ku bantu ba mbere bemejwe ko banduye umugera wa zika mu gihugu ca brazil ukwiyadukiza k'uwo mugera muri brazil vyatumye havugwa ko abafasoni bibungenze bibarutse abana bavukanye ubumuga bukomeye cyane n'inda zabayemwo intambamyi nyinshi muri iki gihe ibindi bihugu bitari bike biratangaza abantu banduye umugera wa zika umugera wa zika uzobandanya ukwiragira kandi ntibizokoroha kumenya ukugena uwo mugera uzoba wakwiragiye mu bihe biri imbere nta rucandago ruhari rwo kwirinda indwara ya zika abantu bashobora kuyirinda mu kwirinda imibu imibu ikwiragiza umugera wa zika irya abantu kenshi mu masaha yo ku murango mu gihe abantu bagendeye ibihugu aho umugera wa zika canke iyindi migera ikwiragizwa n'imibu yibonekeza ni ugufata ingingo zikurikira gukoresha imiti ituza imibu kwambara impuzu zirimwo imiti yirukana imibu bishobotse kwambara amashati y'amaboko maremare n'amapantaro maremare gukanyisha amazu gukoresha uburyo bugumiza imibu hanze mu gukingira imiryango n'amadirisha mu gihe udashoboye kwikingira imibu mu nzu yawe canke mw'ihoteri ni ukuryama mu gitanda gifise umusegetera kugira bagabanye igitigiri c'imibu mu mazu canke hanze y'amazu canke mu mahoteri ni ugukuraho amazi ari mu bintu nk'inkono z'amashugwe canke imbegeti mu gihe umuntu afise indwara ya zika yo kwirinda kwanduza abandi biciye ku mibu umugera wa zika umuntu ashobora kuwusanga mu maraso ukaba ushobora kuva ku muntu umwe uja ku wundi biciye ku mibu umubu ugendana umugera wa zika ushobora gukwiragiza uwo mugera ku bandi bantu gufasha gutuma abandi bantu batandura uwo mugera ni ukwirinda kuribwa n'imibu mu ndwi ya mbere y'indwara ya zika vyongeye hari amakuru avuga ko hari uwanduye umugera wa zika biciye ku mibonano mpuzabitsina n'uwanduye uwo mugera ahawe amaraso kwirinda uwo mugera wa zika nibwo buryo bwiza bwo kurwanya ikwiragira rya zika n'indwara zifatira kuri uwo mugera
iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti na mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yo gusozera ibiganiro byo kuri ino saha reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi urakoze uriya n'amakuru twabashikirije muri sudani y'epfo umukuru w'abarwanya leta ya sudani y'epfo rick mashare yaremereye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ban kimune ko yiteguye gusubira ku murwa mukuru juba mu kwezi kwa gatatu kuza gufata ikibanza ciwe c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ni mu kiganiro bagiranye kuri telefone jo ku munsi wa kane rick mashare amenyesha ko akirindiriye ko intambwe ya mbere yo gutegura ibijanye n'umutekano wiwe irangira imbere y'uko asubira ijuba nk'uko bitekanijwe mu masezerano y'amahoro bashize ko umukono muri irake naho abategetsi bajejwe umutekano muri ico gihugu batangaza ko abiyahuzi babiri biturikije ko amabombe amabombe yahitanye abantu cumi na batanu abashika mirongo ine n'umunani barakomereka hari ku mugwa mukuru w'ico gihugu bagdade nta mugwi n'umwe uratangaza kuri nyuma y'ivyo bitero gushiku naho muri korea ya ruguru leta zunze za amerika zarashikirije inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano integuro y'urwandiko rusaba gufatira ibihano bishasha korea ya ruguru aho ni nyuma y'aho ico gihugu giheruka kugerageza ivya nucleaire hamwe no kurungika misile mu kirere ambasaderi wa amerika muri onu samantha power amenyesha ko mu gihe ivyo bihano vyo kwemezwa buzoba ari ubutumwa butomoye kandi budasubirwamwo kuri leta ya korea ya ruguru nawe ambasaderi w'ubufaransa muri oni francois de latre atangaza ko ivyo bihano bishasha bikenewe kugira bahashe ico gihugu ku nyifato yaco no kukigarukana ku meza y'ibiganiro hano muri amerika naho perezida wa leta z'ubumwe za amerika barack obama yarabonanye n'abategetsi bakuru berwa n'ikibazo cy'umutekano muri amerika kugira bavugane uko bakwiye kurwanya umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu abo bategetsi bagizwe n'abakora mu biro bya perezida abo muri departema ya leta abashinzwe ibigendereza n'abandi baje ikibazo cy'umutekano
aho ni naho duherereje ibiganiro byo kuri ino saha nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika tuboneho akandi kanya ko kubashimira no gushimira badufashije mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na oriyane itanga ishaka mugire umunsi mwiza imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.